you know say oyinbo go talk say now for your ear only <laughs> shey you know that our friend wey we dey talk about eh because when he reach they go say they talk too much no be say they talk oh. why not go leave the girl why not go leave am tell them say na me tell you oh. <laughs> you hear all that yeah yeah yeah one you see as i they talk to you plenty Now now because i get glow too na make me they talk Not be say i won't talk plenty o oh. una know sef say i no dey lie you see this glow if you get am una not go even know una go just they talk they go because the thing no there e cheap and as everything go clear well well. ní báyìí o o lè pèpè àgbáyé ní kọ́bọ̀ mẹ́wàá péré pé star one seven zero star two five ash fún dìpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà bákan náà ló tún wà ní dìpẹ́ ọlọ́gọ́rùn-ún àtònígba náírà. all right make we talk about the party we wan go thank you my sister you do well eh? we go see for that place abi no be so all right. pè káàkiri àgbáláyé lórí Glo. Glo Unlimited.